iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi mu kinyarwanda mwaramutse inshuti mwese mu duteze amatwi uyu munsi ni kuwa gatanu itariki cumi na zine y'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa bibiri na cumi n'icenda muri kumwe na federike nkundikije umuntu kera yari aturenganije kuva mu mirongo umunani na rimwe kugira n'uno munsi kugira n'uno munsi tubisha nta n'umunsi n'umwe tutabatsinda batakobunguruza tubitaba tubatsinda rero twabasaba ko boduhereza icyo sentare y'intango kugira no muri gasamburamanza icyo twatsindiye iyo ni umwe mu bakozi bahora bakorera ishyirahamwe ryo gutumanako amakuru ya leta onatere barenga ijana bari bagandagaje imbere biro y'umuhuza w'abarundi ejo ku munsi wa kane basaba gutekererwa inyuma yaho bahagarikiwe mu kazi kuva mu mwaka wa bibiri ni inkuru ijanye n'ifungwa rya colonel tom ya bagamba na general frank rusagara hamwe n'inkuru ivuga kwishyira mu human rights watch ryasabye akanama ka onu kajejwe amahoro n'umutekano ku isi gufatira ibihano abatetsi bagirizwa guhonyanga agateka kazira muntu kabatavuga rumwe n'ubutetsi mu burundi turazigaruka ko mu kanya kari imbere ariko imbere yaho reka mugenzi wacu aloyize bwirimana aducire ku mayange y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi muramutse neza aloyize umwanya ni wawe urakoze frederico ariko tuyahere kuri nkuru ku burundi umukuru w'igihugu cy'uburundi petero nkuru nziza aributsa ko leta itazokwemera imfashanyo yo guhungabanya ubwigenge bw'igihugu yabishikirije ejo ku munsi wa kane aho yari ko yugurura ihayanishwa gurishwa ry'ibihingurirwa mu burundi ku nshuro igira kabiri ni inkuru ijwi rya amerika rikesha abanywanyi bayo mu burundi dushyikirizwa na mugenzi wacu desire hatungimana muri iryo hayanishagurishwa salon industriel ry'ibihingurirwa mu burundi ryo kuri uyu wa kane umushikiranganji ajejwe ubudandaji yamenyesheje ko amahinguriro ari mu burundi yinjiza ibice cumi n'indwi ku ijana by'ubutunzi bw'igihugu icegeranyo c'ishirahamwe mpuzamakungu oni co mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi cerekana ko ibice mirongo itandatu na bitanu ku ijana vy'ugwaruka bitagira akazi urongoye ishirahamwe ry'abafise amahinguriro mu burundi avuga ko ikibazo c'ugwaruka rutagira akazi ari inkoramutima kuri bo umukuru w'igihugu petero nkuru nziza mu ijambo ryiwe ryo kugurura ihayanishagurishwa yasabye abarundi cane cane ugwaruka kwijukira gukora imigambi yago yibukije kandi ko leta rongoye itazokwakira imfashanyo iyo ari yo yose ishobora kuza ihungabanya ubwigenge bw'igihugu Le Burundi n'acceptera jamais sous aucune forme.
Uburundi ntibuzokwemera na rimwe imfashanyo y'uburyo bwose izoza ihungabanya ubwigenge bw'igihugu agateka k'igihugu canke gutitura imico n'akaranga vy'abarundi ku bijanye na politike y'amahinguriro twifuza gushiraho uburyo bwo guhingura ushobora guha akaryo ugwaruka kwijukira guhingura umukuru w'igihugu yasabye kandi umushikiranganji w'ubudandaji gushikiriza mu maguru masha politike y'ubudandaji ijanye n'umugambi w'igihugu w'imyaka cumi rakoze desire turasabye imbabazi kuri ayo majwi atari ameze neza muri afurika akanama ka gisirikare karongoye igihugu muri sudani ku nshuro ya mbere karemeye ko kasambuye ibigwi vy'abantu bari bagandagaje Khartoum mu myiyerekano aho abatari bake bahasize ubuzima mu gihe kandi leta ya amerika hamwe n'abadiplomate b'abanyafurika batanguye utwigoro two kuronderera inyishu uruhagarara rwa politike muri ico gihugu umuvugizi w'ako kanama shamsedine kabashi ariyemerera ko hatanzwe itegeko ku bakomanda ba gisirikare gushyiraho umugambi wo gusambura iyo myiyerekano kandi ngo barabishyitse ko ariko arababazwa n'amakosha yabaye muri ivyo bikorwa kabashi yavuze ko amatohoza ku vyabaye ashobora gushyirwa ahabona ejo ku munsi wa gatandatu perezida wa sudani y'umanuko salva kiir yarahagaritse mu mabanga umukuru aramutswa ubushikiranganji bukomeye bwa peteroli ari nayo nabwo bwinjiza ibice birenga mirongo icyenda ku ijana by'amafaranga leta ikoresha perezida kiir yasohoye iryo tegeko ryo gukura mu mabanga ezekiel lore gatkote ejo ku munsi wa kane mu kibanza yari amazemwo imyaka itatu amusubiriza amusubirizana awowe daniel cuwange ntamvu yatanze yatumye amukura ariko umuhinga mu bya politike akorera ku murwa mukuru ijuba yavuze ko gatkute yakuwe kuko atashira habona ingene amahera y'ubwo bushiranganji akoreshwa kandi ashobora kuba yararenze no ku mategeko ajyanye n'ingene amafaranga abikwa mu mabanki y'igihugu Hano muri leta z'umwe za Amerika umushikiranganji wo kumenyesha amakuru mu biro vya perezida Sarah Huckabee Sanders agiye kuva mu mabanga yiwe mu mpera z'uku kwezi aya makuru yatangajwe na perezida Donald Trump ejo ku munsi wa kane perezida Trump yaramushemagije ku bumenyi bw'igitangaza bwiwe hamwe n'umurimo w'igitangaza yaranguye yongera ko yibaza ko Sarah Sanders azohiganirwa kubabura amatari wa leta ya Arkansas ikibanza se amuvyara ariwe Mike Huckabee yamazemwo imyaka cumi n'umwe Sanders yabaye umwe mu bafasha ba perezida yizigiwe kuva agitangura amabanga yo kurongora ico gihugu ubushikiranganji bwa leta z'ubumwe za amerika nabwo bujejwe imigenderanire n'ayandi makungu burongowe na mike pompeo bwagiriza igihugu ca irani kuba arico cateye ejo ku munsi wa kane ubwato bubiri bwa peteroli mu kigobe ca omani ku nkengera za irani bumwe muri ubwo bwato bwaciye bwaka pompeo ivyo yabivuze ivyo amerika avuze ko ivyo amerika ivuga bishingiye ko irani ariyo yari inyuma kandi ku bikorwa by'iperereza ku birwanisho byakoreshejwe kandi ubuhinga bwakoreshejwe mu kugaba ico gitero ngo burahambaye cyane ku buryo ari irani yabikoze
urakoze yaroyiza ku makuru heje kudushikiriza tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo hejwi ry'amerika isaminanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda inkuru zo mu karere ka afurika ibiyaga binini umucamanza w'umusentare umurizwamo imanza mu rwanda yaririnze kuvugira ahabona ivyo yabonye mu iperereza yakoze ku vyerekeye ibohero colonel tom byabagamba na general frank rusagara bapfungiyemwo yamara yarasavye ababuranyi bose kubiharira ko maze akazobihuza n'ivyo yabonye imbere yo gufata ingingo ni inkuru ya eric bagira ubusa umenyesha amakuru w'ijwi ry'amerika i kigali mu rwanda kuri uyu wa kane nibwo urukiko rwari rwasezeranije ko ruzavuga ku byo rwabonye mu iperereza rwakoze ku itariki eshanu z'uku kwezi kuri gereza ifungiwemo koroneli tomu byabagamba wahoze akuriye abasirikare barinda perezida paul kagame na muramu we generali frank rusagara ni nyuma y'aho bavuze ko bafunzwe nabi mukatoka baviriyemo uburwayi bukomeye ariko byabaye ikinyuranye urukiko rwanze kubivuga mu ruhamu bw'abunganizi barusabaga kuvuga uko rwabibonye rwavuze ko rwabishyize kuri sisiteme iruhuza n'ababuranyi bazabisoma maze rusaba abaregwa kugira icyo babivugaho Metere Buhuru Pierre Celestin wunganira General Rusagara yatangiye yibutsa urukiko nk'uko rwabibonye ko afungiye mu kato nta wundi muntu bashobora kubonana. Yavuze ko imiryango yajyaga ku cyumba cye yashoboraga kumuhuza n'abandi bafungwa bayifunze banga ko hari uwo bajya bavugana. Metere Buhuru yavuze ko hari za kamera ku cyumba cya Rusagara zigenzura ibyo akora byose kandi adasurwa. ariko ngo ukuriye military polisi i kanombe bafunze yabwiye urukiko ko bahagaritse kubasura kubera imyitwarire yabo idahwitse yabwiye urukiko ko afungiwe ahantu hatemewe kuko nta teka rya minisitiri rishyiraho gereza arimo akavuga ko kubera uburyo abona abayeho ari iyicarubozo metere buhura ati gusara biva kure kuko umuntu ubayeho kuri ashobora gusara yavuze ko niyo yamusuye babumvirizwa n'abasirikare bamurinze agasanga byose byamarwa no kumufungura by'agateganyo akajya kwivuza general rusagara yavuze ko hari amafaranga y'ubwiteganyirize yafataga buri kwezi none ngo nyuma yo gufungwa barayahagaritse yabwiye urukiko ko kubera uburwayi bwe bukomeye akeneye abaganga b'inzobere bamukurikirana akavuga ko naho agiye kwivuza yaba yambaye ubusa imbere ya muganga bahagarikiwe n'abasirikare bamurinda kandi bagombye kubaha ubuzima bwe bwite ati harya ubwo uwo mutekano wabarinze ni bwoko ki umushinjacyaha kapiteni faustin nzakamwita ahawe ijambo yashimye urukiko ku cyemezo rwafashe cyo kutabwira buri wese uko rwasanze gereza abaregwa bafungiwemo yavuze ko abaregwa batandukira kuko urukiko rutagiye gukora iperereza ko badasurwa ko badafite amafaranga n'ibindi asaba kutazabiha agaciro yavuze mu magambo ye kuko generali rusagara n'umwunganira basobanura gusobanura aho afungiwe hari uwakeka ko ari mu kabiriti ibyo bavuga arabifata nko gukabya yavuze ko afite igitanda ibyo kwiyorosa inzitiramibu firigo amazi mu nzu n'ubwiherero bwo mu nzu mu gihe ngo hari abanyarwanda benshi batabayeho batyo yavuze ko gufungwa ari ugufungwa kandi ko ufunzwe hari ibyo abatemerewe arasanga kuba adafite abo baganira atari iyicarubozo naho kuba hari za kamera zimugenzura aravuga ko military polisi ibaye ishobora kuzishyira ahantu hose byarushaho kuba byiza akagumana icyizere ko uko ubushobozi bw'igihugu buziyongera nazo zizongerwa mu rwego rwo gukaza umutekano umushinjacyaha yashyikirije urukiko inyandiko avuga ko zanditswe na mukuru wa koroneri byabagamba bwana david himbara umushinjacyaha avuga ko arwanya ubutegetsi bw'u rwanda izo nyandiko ngo zari zigenewe uregwa ariko zifatwa n'igisirikare kimufunze niko guhagarika kuzongera gusurwa n'umuryango muryango yavuze ko izo nyandiko atari ngombwa kuregwa zigiraho kopi kuko atari rwo rubanza burana ni inyandiko zarakaje koroneli tomu byabagamba kuko avuga ko atazi ibizikubiyemo kandi ngo arizo nyirabayazana w'igihano arimo koroneli byabagamba yashimye urukiko kuba rwaragize amatsiko yo kujya kureba aho abafungiwe yakomeje gushaka gutinda ku mvano y'ifungwa rye ariko urukiko rukabimubuza aravuga ko urubanza rwe rutagamije ubutabera ahubwo ari akarengane gusa yavuze ko yafashwe nta mpapuro zimuta muri yombi ahita afungirwa mu kato avuga ko hakoreshejwe ibyakamushinjuye biramushinja kumushinja kuvuga akavuga ko ubwisungane yakoreshaga mu kwivuza bwahagaritswe nta bisobanuro koroneri byabagamba avuga ko inkiko z'igisirikare cya rdf zikoresha amabwiriza kuruta amategeko yakunze gutinda ku mahame mpuzamahanga arengera uburenganzira bwa muntu u rwanda rwashyizeho imikono akavuga ko kuri we n'uwafungirwa muri hoteli y'inyenyeri eshanu ari wenyine bitavanaho akato yavuze ko mu byo u rwanda rushyize imbere harimo no guteza imbere urwego rw'ubutabera nk'igihugu kigendera ku mategeko bizwi nka rule of law mu cyongereza uyu bakunze kuvuga icyongereza cyinshi asanga bihabanye ati ni rule of lies icyafatwa nka leta y'ibinyoma metre valeri gakunze umwunganira akavuga ko afungirwa n'uburyo afungwa bigenwa n'urukiko bitagenwa na military polisi yavuze ko naho urukiko rwategeka ko afungurwa by'agateganyo bitazasibanganya amateka ko yafunzwe imyaka itanu mu kato akavuga ko igihugu kigendera ku mategeko amabwiriza ataza hejuru y'amategeko asanga kumufungura by'agateganyo biteganyo byaba umwanya mwiza wo guhagarika akato akajya kwivuza umushinjacyaha akavuga ko urukiko rusanze hari ibitameze neza mu ifungwa ryaba umwanzuro utaba wo kubarekura ahubwo habaho kubinoza yavuze ko ibyo bavuga bidahura n'amategeko ahubwo ari ukwibasira inzego kandi ko bafunzwe byemejwe n'amategeko muri gereza yemejwe n'urukiko yavuze ko nta kibazo cyo gusurwa n'umunyamategeko koroneri tom by'abagamba afite kandi ko nahindura imyitwarire n'umuryango uzakomorerwa kwamusura sajenti francois kabayiza wari umushoferi wa generali rusagara yagejejwe ku rukiko atabasha kwigenza abasirikare bamurandase mu maboko agenda atitira cyane imivugire n'imitambukire bya kabayiza mu rukiko arandaswe mu maboko yakunze kuzamura amarangamutima ya hato na hato kuri bamwe mu bavandimwe b'abaregwa bamwe bakimyoza abandi bakifata amapfubyi ubundi abandi bakazenga amarira mu maso ntashobora kwicaza cyangwa kwihagurutsa aho bamwicaje no kwinjira mu modoka ni ukugomba kumuterura kandi igisirikare cyari cyagose hose cyanga ko hari ifoto n'imwe yafatirwa no hanze y'urukiko metere militoni nk'ubu mwunganira aramusabira gufungurwa by'agateganyo kugira ngo abashe kwivuza umucamanza agiye kwicara asesengura ibyo yabonye yirinze ku kubwira rubanda bihuze n'ibivugwa n'impande zombi ku itariki ya makumyabiri n'imwe z'uku kwezi azabifataho icyemezo gishobora kugumisha cyangwa gufungura by'agateganyo abaregwa eho bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi ry'amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi ry'amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavidewo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mwodushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
ishirahamwe human rights watch ryitaho agateka kazina muntu risaba akanama ka onu kajejwe amahoro n'umutekano kazokorana ku kibazo c'uburundi aho bukera gufatira ibihano abatetsi bagirizwa guhohotera batavuga rumwe n'ubutetsi mu cegeranyo iryo shirahamwe ryasohoye rirerekana itozwa ry'agateka kazina muntu rikorerwa abatavuga rumwe n'ubutegetsi cyane cyane abo mugambwe CNL wa Agaton Rwasa ariko leta isigura ko ico cegeranyo kiri mu murongo umwe ni byabaye kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ikagiriza amashyirahamwe mpuzamakungu amwe amwe gushaka gusenyura inzego ni inkuru ya eloge wikaneza umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika i nairobi mu gihugu cya kenya mu cegeranyo cyayo human rights watch ishyira ahabona uburorero bwinshi mu gihugu cy'u Burundi bwerekana kutihanganira abanywanyi b'imigambo itavuga rumwe n'ubutegetsi ico cegeranyo cyashyizwe ahabona kuri uwa gatatu mu ijoro cerekana agasotoro n'ihamwa bikorerwa abanywanyi na cane cane b'umugambwe senere wa gaton rwasa hamwe n'ibitero vyakozwe ku ngoro z'uwo mugambwe hatari hake human rights watch yemeza ko abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi canke abikekwa kubugwanya baharurwa mu ijana bahagaritswe canke barakubitwa bongera baburirwa irengero kuva mu matora ya kamarampaka yo mu kwezi kwa gatanu umwaka uheze abatungwa agatoki muri ivyo vyaha ni bamwe mu bategetsi n'urwaruka rw'umugambi uri ku butegetsi iryo shirahamwe ryemeza ko ibintu vyagiye kunyuka kurusha kuva mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka aho hemererewe umugambwe mushasha senere wa gaton rwasa human rights watch isigura ko urwaruka rw'imbonerakure ruhohotera abanywanyi ba senere mu ntara cumi n'umunani z'uburundi kandi ko abagirizwa mabi batigera bakurikiranwa n'ubutungane louis maje atwaye iryo shirahamwe ku mugabane wa afurika agira ati ubugizi bwa nabi butumwa no kudahana mu burundi kandi ibishinga ntahe twafatiyeko ni bike cyane ugereranije n'ibiba ku rubuga abandanya avuga ko bamwe mu bajejwe intwaro mu nzego z'ibanze hamwe n'imbonerakure bakomeza iterabwoba mu banyagihugu atacamira bitewe n'uko atabinyamakuru vyigenga n'amashirahamwe yigenga bihari Human Rights Watch imenyesha ko yaganiriye kuri telefone n'abantu mirongo itatu na batatu bakorewe amabi inshuti z'abahohotewe n'ivyabona mu ntara za Bubanza Cibitoke Gitega Karusi Kirundo Muramvya Muyinga Ngozi Rumonge no ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura hagati y'ukwa kabiri n'ukwa gatanu uyu mwaka mu kwa gatanu iryo shirahamwe ryongera ko ko ryiganiririye n'abantu mirongo itatu bahunze Uburundi kubera kamara mpaka y'umwaka uheze kuva mu kwezi kwa mbere ibihumbi bibiri na cumi n'icenda Human Rights Watch ivuga ko n'imiburiburi yatohoje baje ku bantu batatu bishwe bane baburiwe irengero na mirongo ibiri na bane bahagaritswe hadakurikijwe amategeko abo bose bari abatavuga rumwe n'ubutegetsi ishimangira ariko ko abahinga bayo batashoboye kuronka ivyemezo bihagije ku bandi bantu baba babijana bakorewe ayo mabi nyene nubwo bari bahawe ivyagirije bifashe human rights watch ikababazwa no kubona ikete yandikiye leta ku wa gatatu ku kwezi yisaba kugira amatohoza kuri ayo mabi no guhana abayagirizwa ritigeze ryishurwa ikindi iryo shirahamwe risigura ni uko abanywanyi batari bake bahoze ari aba FNL ubu yahindutse SNL bahunze nyuma ya kamarampaka y'umwaka uheze babitewe no gutegekwa kuja mu mugambo uri ku butegetsi hamwe no guterera amatora ku nguvu human rights watch inagaruka kuco yita abajejwe umutekano bata umurongo bakivanga mu vya politike akarorero itanga na ka komiseri w'igipolisi mu ntara ya muyinga jerome ntibibogora yavugiye mu nama y'umutekano kuwa mirongo ibiri n'indwi ukwezi kwa gatatu ikizi muri komine gasorwe ko azozimanganya imiryango y'abasenera azosanga mu ijoro iriko ikorerwamwo amanama iki cegeranyo ca human rights watch icegera ca mbere ca perezida nkunziza nziza asanga kiri mu rukurikirane rw'ivyabaye kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu aho hageragezwa ihirikwa ry'ubutegetsi gaston sindimwo yabitubwiye mu kiganiro cihariye n'ibiro vy'indahiro vy'ijwi rya amerika hariho amashirahamwe afashijwe n'ibihugu kuko ibihugu kenshi bironka uh, bivuye ku mashirahamwe hari amashirahamwe yafashe umugambi wo kugira ngo mu burundi barabe ingene boshiraho intwaro bifuza gukoresha uko bashatse complot international iyo complot international baca baca mu bihugu canke bagaca mbere no mu barundi bo ngaha nyene bakaba bacamo kugira ngo abarundi bashobore kubacanishamo kuko urumva politiki yo kugira ngo ugabura abantu niyo politiki ishobora kwinjirana yuko umwansi kugira ngo asubire kudutoteza canke kudutwara uko ashatse ivyo rero si mu burundi gusa no ku isi yose murabibona ko biriko biraba venezuela murabibona canke ahandi murabibona mugabo ikikuru ni uko twebwe twashoboye kubihagarika ku buryo uno munsi abarundi bagiye kwitunganiza ivyabo hariho ku isi umugambi ugayitse wo gutuma abarundi basubira kuja mu buja urumva rero abarundi bibona iwacu ba babeshe ayo mashirahamwe hanyuma rero bimaze kubatekurukana ayo mashirahamwe avuga ati twobaherekeza gute kugira ngo tubereke yuko tugikomeye ico nico kibazo gisigaye kuko hariho abajanye n'abahururu bakurikira ivyo babwiye abanyaburaba barakurikira none bavuga ati uno musi twokwigarura gute hasigaye rero ko eh, turaba ukuntu mu Burundi dutunganya demokrasi n'ivyo nibaza yuko izoca bitunganya vyose hanyuma tugasubira gutangura ubuzima bushasha Human Rights Watch isaba akanama kajejwe amahoro n'umutekano ka ONU gufatira ibihano bamwe mu bategetsi bagizwa amabakorerwa abatavuga rumwe n'ubutegetsi hamwe no gushiraho umugwi w'abahinga botohoza bagashira habona amabakorwa n'ivyaha bitandukanye bihotera ubwigenge bwa kiremwa muntu bimwe mu bihano bisabwa ni ugufata amatungo y'abategetsi bagirizwa ayo mabi bafise hanze y'u Burundi no kubima impusha zo kujabuka imbibe mu gihe akanama ka ONU kazokwiga ku kibazo c'u Burundi kuri uyu wa gatanu Human Rights Watch yemeza ko umwitwarariko wako ku vyerekeye Burundi wagiye ugabanuka muri iyi imyaka ishize kandi ibintu ku rubuga vyakomeje kunyuka eroje uri kaneza nairobi ijwi rya amerika impunzi z'abarundi bahungiye mu ikampi ya nduta iri muri district ya kibondo intara ya kigoma mu gihugu ca tanzania baratewe ubwoba n'inzandiko zitariko umukono zigize iminsi zitorwa muri iyo kampi izo nzandiko zigabisha izo mpunzi ko hagiye kuba ibitero bikomeye kuri iyo kampi izo zandiko zije mu gihe mu mpera z'ukwezi kwa gatanu habaye igitero c'abitwaje inkoho muri iyo kampi bamwe mu mpunzi barahakomekera ibindi kuri ino nkuru na mugezi wacu fidele sabimana aherutse muri district ya kibondo muri tanzania izo mpapuro zitagira imikono zitogwa hirya no hino mu nkambi ya nduta iri muri district ya kibondo intara ya kigoma zitogwa amazone atandukanye agize iyo nkambi nk'uko bivugwa n'abayiboneye uyu ni umwe mu batuye mu nkambi ya nduta avuga bimwe biri muri izo nyandiko twebwe ngaha aha mu nkambi y'induta gusa igihari haguma hatogwa inzandiko inyandiko zikomeye rwose zikomeye rwose kandi ziteye ubwoba kandi baguma bazitwara kuri polisi kandi barya abantu barya barashe barya amasoro baciye baterefona igipolisi irakibwira ati ibintu mukoze muradutesheje ati rero ubu tugiye kuzoza kuzuba tuze kuzuba nyine twebwe twirasaniye na mwebwe dutane mu mitwe banga batora n'inzandiko zivuga abasungusungu n'abapolisi yuko bagiye kubakorera ko kugeza yaho bazoturura batibomoke kandi ati abantu bose bategerezwa guhunguka kubera badahungutse impaka bazobarase ashobora bakoreye ko kubera inyandiko z'ingaha mwino nkambi zirarenze rwose usanga baguma abantu batora inkatazi cane rwose ashe nkambi itekwa n'ubwoba kubera kubera abo bantu baguma bavugwa nyene n'izo nyandiko baguma batora izo mpunzi bidogera igipolisi ca tanzaniya ko kititaho umutekano w'impunzi ziri mu nkambi y'induta nk'uko cari kubikora ndetse bakavuga ko igiteba kuza gutabara nk'uko bivugwa n'impunzi baguma birorerera birorerera ikintu gitera amakenga kigatuma mbere n'abanyagihugu canke impunzi zaho zinduta zivuga ko igipolisi canke leta ya tanzaniya hari uruharayo bifisemwo kuko nabo bagenda gutabaza igipolisi kiza gitevye ku rugero rwo gusanga abo bantu bamaze kugenda kanundura mu ndwi iheze baje gutera mu ijoro nyene abanyagihugu baravyuse ku barakoma urwamo rwinshi barakoma inkozi ziravuga ariko igipolisi kije caciye kibaswamo amakirimojene nyene bituma abo bantu bashobora gusohoka ikambi bagenda yego nuko bimeze muri make umwe mu bategetsi b'igipolisi ca tanzaniya mu ntara ya kigoma yabwiye ijwi rya amerika ko ahubwo zimwe mu mpunzi zicumbikira zikongera zigakingira ikibaba iyo migwi y'inkozi z'ikibi abajejwe intwaro mu mitumba n'amazone ya tanzaniya basaba impunzi zirinduta gutanga inkuru ku gihe kugira ngo bashobore gutoza iyo migwi ihungabanya umutekano wazo mu mpera z'ukwezi kwa gatanu itariki mirongo itatu n'imwe rusama niho haheruka kuba igitero cyateye ubwoba impunzi ziri mu nkambi ya nduta aho hibasiwe cane cane amazone ya gatatu n'aya cumi na rimwe amakuru dukesha igipolisi ca tanzaniya ni uko bateye iyo nkambi baje bavuga ururimi rw'ikirundi inyuma y'iminsi ibiri ico gitero kibaye igipolisi ca tanzaniya caratanye mu mitwe n'umugwi w'abantu bitwaje ibigwanisho nk'uko vyemejwe n'abajejwe intwaro muri distrikti ya kibondo lewis bura arongoye distrikti ya kibondo yabwiye abamenyesha amakuru ko muri iryo tana mu mitwe abantu batatu bitwaje ibigwanisho bishwe abandi bahungira mu gihugu c'u Burundi abo bapfuye bose bamenyekanye nk'abarundi nk'uko vyemezwa n'uwarongoye distrikti ya Kibondo Lewis Bura yamenyesheje ko ako kagwi kabitwaje inkoho kagizwe n'abarundi barenga cumi binyegeje mu ishamba riri hafi y'ikambi ya Nduta ibamwe impunzi z'abarundi uwo mutegetsi yabandanije amenyesha ko ako kagwi ari nako koba kari gaherutse gutera inkambi ya nduta mu mpera z'ukwezi kwa gatanu aho kagiye gakomerekeje abantu bari hagati ya batatu na batanu
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
abahoze yari abakozi b'ishyirahamwe ryo gutumanako amakuru ya leta onatel barenga ijana kuri uyu wa kane bari bagandagaje imbere y'ibiro by'umuhuza w'abarundi basaba gutekererwa inyuma yaho bahagarikiwe mu kazi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri iyi nkuru yateguwe n'ijwi ry'amerika ribifashijemo n'abanywanyi bayo tubishikirizwa na desire hatungimana uko ari ijana n'umunani abo bahoze bakorera onatel baturuka mu makomini atandukanye y'intara ya bujumbura mbanye n'abagabo augustin ni umutamba w'imyaka mirongo itandatu yakoreye iryo shyirahamwe ryo gutuma tumanako kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani na rimwe ari mu bari bituye umuhuza kuri uno wa kane twebwe kugira tujye ngaho ku biro by'umuhuza unakeri yari aturenganije kuva mu mirongo umunani na rimwe kugira n'uno munsi kugira n'uno munsi tubishyuza ubutungane kuva munsi y'intare y'intango kugira n'uno munsi kugira ku muhuza turacyari kumwe nabo haheze imyaka cumi n'icenda n'umwaka turi munsi nzi kugira mirongo ibiri webwe twaratsinda nta n'umunsi n'umwe tutaratsinda batakobunguruza tubitaba turatsinda kugira n'uno munsi tuguma turatsinda webwe twabasaba ko boduhereza ico sentare y'intango kugira no muri gasambura amanza ico twatsindiye ikibababaza abo bahoze bakorera iryo shirahamwe ni uko hari abatunganirijwe abandi amaso agahera mu nzira uno asanga harabaye akarenganyo bona muri mirongo umunani na rimwe kugera uno munsi abagenzi twari kumwe twari abakozi amajana atatu na mirongo itanu rero abakozi ijana na mbere na mirongo irindwi na batanu barabatekereye baheze barataha natwe twatashe uko nyene kugira n'uno munsi aba bakoreye onatel imyaka n'iyindi nta masezerano bari bafitaniye n'umukoresha ariko barahembwa buri kwezi bakavuga ko kubona bakuwe mu kazi uko byagenze naho nyine bararenganijwe mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri kuva icyo gihe rubaye ntabanduka twarasubiye kubaza porokirera repubulika ati nyakubahwa porokirera ko urubanza rwacu rwarangiye rukaba ntabanduka kugera ubu hasigaye iki porokirere yaciye atwandikira urwandiko arirwo rwuru ruvuga yuko amasentare abijejwe ko hariyo afise uburenganzira bwo kubishyira mu ngiro kuva icyo gihe porokirere atwishyuye twarituye amasentare yaciye urubanza yose yo mu burundi uko angana yatubwiye uti urubanza rwararangiye ahubwo rindira tubaharurire baraduharuriye ingene amategeko abivuga turabibona bagiye gusaba ishyirahamwe onatel ryadukoresheje kugira ngo bamubaze icyo abivuga ko bararindiriye ko iyo bishyura barahebura kutaronswa indishi yo gusezererwa mu kazi kuri abo bahoze ari abakozi b'iryo shyirahamwe ryo gutuma tumanako amakuru byabashyize mu bukene budasanzwe uno mukenyezi akavuga ko abana umugabo yamusigiye bahevye ishuri ku kubura mikoro umutama wanjye yarakoreye yonateri hama rero harageze igihe arengana ataronse ako kanoti rero mu gihe ndi umusigwa nicyo gituma nkurikira aba bandi nyine bakorana kugira ako gahembo yakorera nanjye ndagasikire kuko nanjye nasigaranye ibibondo abana banjye ntibaciga bamwe bari mu ibarabara narabuze amahera yo kubatangirira rero twasaba n'ukuri ko boduha ako gahembo kacu kuko twaraburanye tugendeye mu masentare nabonye umenga twacindira amakaratasi gusa abandi bacindira icyo baburani ni ukuri ntadutabare arangene yodukura muri iri barabara umuyobozi mwishikira mu biro vy'umuhuza ariwe jeremy kekenwa ntiyashimye kubwira abamenyesha amakuru icyavuye mu mubonano n'abo bari bituye umuhuza edward nduwimana aba banyagihugu babwiye isoko ryacu ko uwo mutegetsi yababwiye ko ikibazo cyabo kikiriko kirigwa n'ahatarindi sango yabahaye
nshuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya fm musanzwe mutwumviraho yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri mwatwumvira kuri metero makumyabiri n'eshanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
inshuti mwese mukundi radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha tuboneho kandi akanya ko gushimira injeniyeri yadufashe mu bw'ibyuma hamwe na fatuma karara yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikoro mwari kumwe na frederic nkunikije amakuru nayo mwashikirijwe na aloyize bigirimana mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.